Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika risanira i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi irabaramukije aha muri studio iratanu muri kumwe na frederic nkurikije nanjye ernest tugeziwe ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri mugoroba biriya byo kuyigurisha nta nubwo bikunda kuko nta muntu w'umucuruzi cyangwa umuntu ufite amafaranga ye afite mu mutwe hazima ashobora kugenda ngo agure ikintu nka kiriya azi ibibazo gifite uwo ni umunyemari w'umunyarwanda ayabatwa Tribert Rujugiro avuga ku cyemezo cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda cyatangaje ko kizateza cyamunara inyubako y'ubucuruzi UTC iri mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa kabiri kandi mu gihugu cya Australia hatangiye amatora agamije ku kwemerera cyangwa kutemerera aba bana bahuje igitsina gusezerana imbere y'amategeko
mu ntara ya Floride muri leta zunze za Amerika abari bahunze ikiza cy'umuyaga w'igihuhusi n'imvura y'agakura batahutse kwirabira ibyononekaye
naho icyegeranyo cyasohowe n'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana n'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira kivuga ko bitatu bya kane by'abana n'urubyiruko bajya ku mugabane w'i Burayi bakorerwa ihohoterwa
inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yafatiye ibindi bihano bikomeye igihugu cya korea ya ruguru kubera irwanisho ruhonyanganda giherutse kugerageza n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi abantu baba mu ntara ya Floride muri leta zunze za Amerika uyu munsi kwa kabiri bahava bibonera ukuntu imvura y'agakura hamwe n'umuyaga w'igihuhusi Irma yasambuye ibyabo muri iki gihe gice cy'abanyagihugu bose batuye iyo ntara batagira umuyaga nkuba kandi n'amabarabara mu bice byinshi yuzuyemo amazi y'umurengera komine ya Monroe yahaye uburenganzira abanyagihugu baba mu bice byo mu buraruko bwo kuja kwirabira ibyabo mu gihe ibindi bice byo muri iyo ntara bicugaye kubera amabarabara makuru yose yononekaye abategetsi batangaje ko abahinga mu kubaka ibiraro bamaze gusuzuma ibiraro mirongo ine na bibiri bituma abantu bagira uruja n'uruza mu bice bitandukanye kandi basanze ivyo biraro bimeze neza utuzinga two mu ntara ya Floride nitwo twatanguye gusinzikara cane n'umuyaga w'igihuhusi hamwe n'imvura hegakura ku munsi wa mungu mu gitondo abasirikare ba leta zunze amerika banonosoye ubuhinga bwo kurwanira mu mazi bararungitse ubwato butatu bugiye gufasha mu gikorwa co kugarukira abageramiwe hamwe no kurondera abashobora kuba barahitanywe n'igihuhusi Irma
naho twerekeje mu gihugu cya Australia kuri uyu wa kabiri hatangiye amatora agamije ku kwemerera cyangwa kutemerera aba bana bahuje igitsina gusezerana imbere y'amategeko ya leta uyu munsi abaturage barenga miliyoni cumi n'esheshatu batuye Australia batangiye kohererezwa impapuro z'itora buri wese asabwa gutora yego cyangwa oya ku cyifuzo cyo kuba hashyirwaho itegeko ryemerera aba bana bahuje igitsina gusezerana imbere y'amategeko nyuma yo kuzuza nyuma yo kuzuza uru rupapuro buri muturage asabwa kongera kurwohereza inteko ishinga amategeko bitarenze ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka minisitiri w'intebe Malcolm Turnbull niwe wabimburiye abandi ahita atangaza ko azatora yego ku rupapuro rwe rw'itora nubwo hari amahirwe menshi ko abazatora yego ari bo bazaba benshi abashyigikiye uburenganzira bw'abana bahuje igitsina bavuga ko ubu buryo bushobora kuzabashyira ku karubanda no gutuma bamwe mu bazatora yego bahohoterwa biteganijwe ko inteko iza inteko ishinga amategeko izaterana mu kwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka igafata umwanzuro igendeye ku bwiganze buzaba bwabaye mu matora
ibihugu byo ku mugabane wa aziya byakiriye neza ingingo y'inama mpuzamakungu ijeje umutekano ifatira ibihano igihugu cya korea ya ruguru yamara byinshi muri ibyo bihugu bivuga ko ibyo bihano bishobora kutagira ingaruka mbi n'imwe kuri icyo gihugu inama mpuzamahanga ijejwe umutekano ejo ku munsi wa mbere yarumvikanye ku ngingo ifatira igihugu cya korea ya ruguru ibindi bihano bishasha bikomeye kubera icyo gihugu cyasubiye kugerageza ikibombe ruhonyanganda mu gihe ivyo bihano vyoshirwa mu ngiro vyogabanya cane uburyo bw'igihugu cya korea ya ruguru bwo kuronka amafaranga y'agaciro hamwe n'ibitoro gikeneye gukoresha muri uyu mugambi waco w'ibigwanisho ruhonyanganda biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu ibihano vyari vyafashwe n'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano mu kwezi k'umunani byarabujije igihugu cya korea ya ruguru gushora mu mahanga ibidandazwa vy'agaciro vyahora vyinjiriza ico gihugu biliyoni zitatu z'amadolari uyu munsi kandi hasohotse icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana rifatanyije n'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira kivuga ko bitatu bya kane by'abana n'urubyiruko bajya ku mugabane w'uburayi bakorerwa ihohoterwa mu bihumbi makumyabiri by'urubyiruko rwabajijwe ibihumbi cumi na kimwe bose bagaragaje ko bakorewe ihohoterwa mu rugendo rwabo iki cyegeranyo kivuga ko kandi urubyiruko runyura mu muhora w'inyanja ya mediterane ari rwo ruba rufite ingaruka nyinshi zo guhohoterwa no gushimutwa Sarah Crow umuvugizi w'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana akomeza avuga ko umubare munini w'aba bana baba bakomoka muri Cote d'Ivoire, uh, Gambia, Nigeria no mu bindi bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika iri hohoterwa hanini ribera mu gihugu cya Libya aho aba bana uh, bari mu kigero cy'imyaka cumi n'ine na makumyabiri n'ine bakoreshwa imirimo y'agahato ababishoboye bishyura hagati y'amadolari igihumbi n'ibihumbi bitanu by'amadolari uh, y'Amerika barengera ubuzima bwabo muri kumabandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'Amerika iyi nama nshinga amateka mu gihugu ca Iraq yamirije itora rya referendum ritekanijwe mu mpera y'uku kwezi rifise umugambi wo guha ubwigenge abanya Iraq b'abakurde abakurde bo mu bihugu bitatu baba mu ntara ya Iraq aho bafise ubutegetsi bwabo bafise umugambi wo gukoresha itora rya referendum ku igenekezo rya mirongo na gatanu ryo ku kwezi kw'icenda naho inama nshinga amateka y'igihugu ca Iraq yatangaje ko itora nk'iryo riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro iyo nama nshinga amateka yashikirije urwandiko ku kibanza yandikira ko amakuru ruvuga ko iryo tora ribangamiye ubumwe bw'igihugu ca Iraq kandi ko leta ya Iraq ikwiye gukora ishobotse byose kugira ngo ibungabunge ubumwe bw'abanya Iraq iyo nama nshingamateka yakoranye uyu munsi ku wa kabiri ntiyitabwe n'abashingamateka b'abakurde nk'uko byatangajwe n'umwe mu bashingamateka Muhammad Al Mashadani yari muri iyo nama
reka twerekeze no mu gihugu cya Kenya aho umwuka utameze neza nyuma y'ijambo rya perezida Uhuru Kenyatta mu nteko ishinga amategeko wihanangirije abatavuga rumwe na leta abashinja gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ibi nyine yabivuze mu kanya ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko ya Kenya iri jambo rya Kenya uh, rya Kenyatta ryateye ukwivumbagatanya kw'abadepite b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu nteko bagaragaza ko bashyigikiye imyanzuro urukiko rw'ikirenga rwafashe yo gusesa imyanzuro y'ibyavuye mu matora aheruka tariki ya munani z'ukwezi gushize Kenyatta nubwo atemeranya n'urukiko rukuru ashimangira ko kuri we ibyifuzo by'abaturage ari byo bikwiye gushyirwa imbere kandi imyanzuro yose igafatwa igendeye ku bitekerezo byabo ashimangira ko ikoranabuhanga n'uburyo bwo gutora ubwo ari bwo bwose bwakwifashishwa bugomba guha, guha agaciro icyifuzo cy'abaturage ku rundi ruhande Raila Odinga utavuga rumwe n'ubutegetsi we yashimangiye ko mu gihe ibyo yasa ibyo basabye urukiko bitarakemuka we n'abayoboke be batazitabira amatora ateganijwe uh, gusubirwamo tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi gutaha kwa cumi uyu munsi kandi ihuriro ry'amashyaka Jubile uh, rya Kenyatta ndetse na NASA ya Odinga babonanye na komisiyo y'igihugu y'amatora mu bihe bitandukanye Aya makuru muyagezwaho buri munsi kuri radio inshuti ya bose 188 n'ibice bitatu ndetse no ku murongo wacu wa radio ijwi rya Amerika nyine ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi ho mutwumva kuri mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda ndetse na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri FM amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda aho ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyashize ahagaragara amatangazo amenyekanisha ko kigiye guteza cyamunara inyubako y'ubucuruzi UTC iri mu mujyi wa Kigali muri aya matangazo Rwanda Revenue Authority yashyize ahantu hatandukanye isobanura ko izateza cyamunara inyubako y'umunyemari ukomeye bwana Ayabatwa Tribert Rujigiro kubera umwenda w'imisoro kimushinja ko atishyuye mu gihe gisaga imyaka itanu ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda amakuru yitezwa cyamunara y'inyubako y'ubucuruzi UTC Union Trade Center y'umunyemari ukomeye bwana y'abatwa Tribert Rujugiro akubiye mu itangazo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyamanitse kuri iyi nyubako ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ni itangazo rimanitse mu bice bitandukanye by'iyi nyubako iherereye mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali cyane mu miryango yinjiriramo abantu benshi ni itangazo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gisobanuramo ko kizateza icyamunara inyubako UTC y'umunyemari ukomeye bwana Rujugiro ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi kwa cyenda ku isaa munani z'igicamunsi hano mu Rwanda Rwanda Revenue Authority gisobanura ko impamvu kizateza mu cyamunara inyubako ari uko ba nyirayo bayibereyemo imisoro ufatiye ku bikubiye muri aya matangazo bigaragara nta shiti ku ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyayakwirakwije n'ahandi hashoboka hirya no hino mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kumenyesha bifuza kwinjira mu ipiganwa ijwi ry'Amerika igera ku nyubako UTC mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yasanze aha hakundaga kuranga urujya n'uruza rw'abantu rwaragabanutse cyane mu buryo bugaragarira amaso hanze y'ibyo hariyongeraho amatangazo atagira ingano agiye abambye kuri imwe mu miryango ya UTC ifunze asobanurira abaganaga bahakoreraga ubucuruzi bwabo ko bimuriye ibyicaro ahandi hantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali ibyo ubona uri mu bice by'inyuma by'iyi nyubako ya UTC winjiyemo imbere nibwo birushaho kugaragara cyane nko muri etaje ya mbere ugezemo akararanganya amaso agwa ku nzugi zikinze zibambye ayo matangazo ko abahakoreraga bimutse ku buryo nk'abagikoramo nko mu miryango irenze icumi ntibitangaje kubona nk'imiryango ibiri gusa ariyo ifunguye ariko wakwegera kuri buri rugi ukahabona amatangazo nabwo aburiye abakiriya ku matariki baraba bafunzeho imiryango byakunze kugora ijwi ry'Amerika kubona bemera kuyivugisha basanzwe bahakorera amakuru twamenye nuko benshi mu bakodeshaga muri iyi nyubako ya UTC bari baramenyeshejwe ko bagomba kuyimukamo ariko batazi ibyo kuba yatezwa icyamunara twamenye ko habayeho amezi atatu yo kwitegura ku bakodeshaga batarishyuye mu gihe kirekire bagashaka ahandi bimukira ku buryo basanga bitarenze tariki cumi n'eshanu z'uku kwezi kwa cyenda nta gihombo bizabateza ku bukode bari baratanze umwari sara igihozo umukozi w'ikigo cy'ubucuruzi Star Times ishami rya UTC niko yabwijwe rya Amerika ntacyo tubonamo igihombo kuko deadline baduhaye byahwanye n'igihe tugomba kuviramo so ni ukuvuga ngo nta mafaranga dusizemo hano igihe cyacu n'ubundi cyari na kuno kwezi kandi igihe baduhaye turangizanyije nabo nta kibazo rwose icyakora hazabaho n'indi ntambamyi yo kongera kumenyekanisha hashya bimukiye ku baganaga bari bafite ubucuruzi bwabo mu nyubako UTC ya Rujugiro imbogamizi yo irahari n'iy'abakasitoma kubabwira yuko twimutse tugiye ahandi bizagoranaho gato kuko abenshi ntabwo bari bazi aho tuzagenda abenshi bari bamenyereye hano so kubabwira ko serivisi zivuye hano zigiye kugenda ahandi ni ukudisabinga abakasitomazi bacu uretse kuba bwana rujugira azwi cyane nk'umuherwe mu by'ubutunzi muri bamwe u rwanda rwagize bakomeye yigeze no kuba akomeye muri politiki y'u rwanda kuko yabayeho umujyanama w'umukuru w'u rwanda paul kagame mu by'ubukungu ariko nyuma aza gushwana n'ubutegetsi bimuviramo guhunga aho muri politiki nyine azwiho ko yari mu nama nyobozi y'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi umuherwa y'abatwa Tribert Rujugira azwi mu b'ingenzi bafashije ingabo zahoze ari za RPA azitera inkunga mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu myaka ya mirongo cyenda mirongo cyenda na kane bivuga ko iyi nyubako UTC igiye gutezwa cyamunara yifitemo imigabane ingana na mirongo cyenda ku ijana mu mpera za bibiri na cumi na gatatu imitungo ya Rujugiro kimwe n'iy'abandi banyarwanda bataba mu gihugu yashyizwe mu maboko ya komisiyo ishinzwe gucunga imitungo yasizwe na bene yo ari naho imigabane ya mirongo cyenda ku ijana yo muri UTC yaragijwe komisiyo mu karere ka Nyarugenge ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kirishyuza UTC imisoro yo guhera mu bihumbi bibiri na karindwi kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu bivuga ko iki kigo cyaba kiyishyuza akayabo kabarwa muri miliyari imwe na miliyoni zisaga ijana mu mafaranga y'u Rwanda gusa bwana Rujugiro wakunze kumvikana mu itangazamakuru ahakana iby'iyi misoro avuga ko ari uburyo ubutegetsi bwahisemo mu mugambi wo kumunyaga imitungo ye biteganijwe ko nk'uko bigaragara mu itangazo rya Rwanda Revenue Authority rimenyekanisha icyamunara ko imirimo yo gusura inyubako UTC izatangira ku itariki ya makumyabiri z'uku kwezi kwa cyenda aha bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali urakoze Eric turi kivuga ku bijanye n'inyubakwa ya UTC mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umugwizatunga y'abatwa Tribert Rujugiro atangura mubaza uko yakiriye ivyatangajwe n'ibiro bijejwe imisoro n'ikori vy'u Rwanda reka tubatega amatwi
ntacyo nshobora gukora kuko eh, inzego ziri hariya zikurikira amategeko bahawe urebye bi- iriya nzu bayifashe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubu uno munsi hashize nk'imyaka ine eh, wabara navuyeyo yinjiza ibihumbi ijana na makumyabiri by'amadolari ku- ku kwezi wabara ugasanga ku mwaka ni miliyoni n'ibihumbi magana ane kandi ririya tegeko ah, bavuga ngo rya abandone property ibintu bitagira bene byo bivuga ko mirongo itanu ku ijana y'amafaranga yinjiye bayashyira muri central bank noneho bakayabikira nyine icyo kintu ntabwo rero byumvikana niba imyaka imwe bara- barengeje miliyoni eshanu byibura kuri konti yanjye yo muri centre bank harimo miliyoni ebyiri n'inusu kandi ayo banyishyuza ayo bavuga ngo y'imisoro iheranye ni miliyoni n'ibihumbi magana abiri kuki badafata muri ayo yanjye biba bavuga ngo iryo deni ni iryanjye bakishyura iyo misoro imisoro mutishyuye kuva muri bibiri na karindwi kugera muri bibiri na cumi na gatatu irangana na miliyari imwe irenga y'amafaranga y'u rwanda Eh, miliyari imwe rero irenga ishobora kuba ari equivalent ya miliya- ya miliyoni imwe n'inusu y'amadolari kuko eh, ifaranga ry'u rwanda idolari ni magana inani na mirongo itanu iyo miliyoni imwe n'inusu kuri konti yanjye niba barakoze nk'uko itegeko ribivuga amafaranga bakiriye bagashyirayo mirongo itanu ku ijana bakayashyira ku konti yanjye bafashe muri ayo ngayo noneho bakariha iryo deni ko ahari ibyo ni byo muvuga ko iki kigo cy'imisoro n'amahoro mu rwanda cyakora kugira ngo uyu mwenda babashinja uveho iki kigo cyabahaye iminsi cumi n'itanu kugira ngo mwe ubwanyu mubashe kwishyura muri iyi minsi hari icyo mubona mushobora kuba mwakora oya ntabwo nshobora kwishyura niba bamfitiye izo miliyoni ebyiri n'insu bo ntibiyishyure inzu niyo bayifite mu ntoki kuva imyaka ine yinjiza ku mwaka miliyoni n'inusu eh, ubu nagenda kwishyura nishyurane ahubwo ibi nabibabwiye kugira ngo mbereke yuko biriya bintu by'imisoro ni ikinamico mu buhe buryo ni ikinamico ryo gushaka gutwara iyo nzu mu buryo butasobanutse hari inyungu Hello?
leta y'u rwanda cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu rwanda cyaba gifite kugira ngo gitware inzu yanyu mbere se b- inyungu bari bafite ni iyihe yo gufata iriya ko itari ikintu kiri ku izina ryanjye yari isosiyete ifite abakozi hari abadiregiteri hari abantu bose igenda neza nta kibazo ifite na kimwe kuba rero barayifashe bakavuga ngo bagiye kuyimanaginga urumva ko bari bafite ibindi bintu i- inyuma batekereza nibyo rero n'ubu bikomeza bashobora kubagira yuko biriya byo kuyigurisha nta n'ubwo bikunda kuko nta muntu w'umucuruzi cyangwa umuntu ufite amafaranga ye afite mu mutwe hazima ashobora kugenda ngo agure ikintu nka kiriya azi ibibazo gifite ahubwo uko bizagenda yego bariya bategetsi sinzi uwo ari we muri bariya bategetsi azikingiriza umuntu agende ayigure ku izina rye Njye mbona aricyo nicyo bagamije
urubanza rw'abari mu murwi wa mbere w'abasirikare bagirizwa gutera ikampi ya Mukoni mu Burundi ntirwaburanishijwe ku nshuro ya gatandatu mu sentare isubiramwo imanza ya Ngozi mu gihe isango rya gatandatu ryari kuri uyu wa mbere urwo rubanza ntirwahamagawe ku rutonde rw'imanza z'ivyaha zategerezwa kuburanishwa ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze Kuri ubu wa mbere ryari isango rya gatandatu ryahawe urubanza rw'abasirikare bafashwe mu mugwi wa mbere w'abagirizwa gutera ikambi ya Mukoni ni sentare y'iyungururizo ariyo sentare isubiramo ya Ngozi iryo sango ntiryubahirijwe nk'uko vyari bimaze kugenda no ku yandi masango aheruka kuri ubu wa mbere hoho ntigwahamagawe no ku rutonde rw'imanza zari zitegekanijwe kuburanishwa inshuro zitanu zose ahubwo ari bumaze guhamagarwa urubanza ntirwigeze rutera imbere icyabituma sentare yasanga itoshobora kuburanisha abantu batatu gusa kandi hari abandi basangiye dosiye bafungiwe mu yandi mabohero atandukanye yo mu gihugu izo nshuro zose sentare yatanga isango rikurikira yemeranije n'umushikirizamanza ko bagiye gukorana n'abarongoye amabohero kugira abo bafungiwe ahandi begerezwe hafi y'aho baburanira kuba bitakozwe gushika ku isango rigira gatandatu vyatumye ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo AVDP rigira ico ribivuzeko jana y'abagabo aserukira ishirahamwe AVDP mu karere k'uburaruko bw'Uburundi amategeko aratomore neza ko umuntu ahantu yakoreye icyaha niho ategerezwa gufungirwa hafi yaho kugira ngo ubutungane bumukeneye ashobore kuza bitagoranye apetite isaba nyabo nako abasoda bose basanzwe baba basangije idosiye bofungirwa mu mabohero yegereye sentare zisubiwemo imanza ngozi kuko birateye isoni kubona ko abantu barengukishwa inshuro zitandatu ivyo AVDP irabona yuko kabisa biri mu rwari ukurikirane rwo gufunga abantu ntibaburane icyo bita vagabo ku bwa AVDP nayo abagabo ariserukira avuga ko izo sango ari nyinshi akibutsa ko ari akarusho ku munyororo iyo afunzwe yaraciriwe urubanza AVDP rero irabona ko isango zitandatu ari nyinshi cyane ubwigorwa bwarakozwe kugira ngo abo banyoroshe kurenguswa imbere y'ubutungane na cyane cyane ko iyo umunyororo apfunzwe azi igihano yakatiwe na sentare ararema cyane bigatuma agira umwizero ko ejo cyangwa hirya y'ejo ashobora gutaha kubera ko urwo rubanza rutahamagawe ku isango ry'uwa mbere sentare ntiyanatanze isango ruzosubira kuburanishirizwa ko ngo yongere itange n'icyatumye rusiba nk'uko vyahora bigenda ku yandi masango atanu aheruka naho abo basirikare bataburanye hari iyindi dosiye ijanye n'igitero co kw'ikambi ya Mukoni yaburanishijwe kuri uwa mbere iyo dosiye iri mu iyungururizo ikaba ari y'uwitwa Kwizera Diodone umukozi w'ibanki y'abasoda Sekad igisata ca Muyinga kwizera Diodone yafashwe mu kwezi kwa kane yagirizwa gutiza imodokari yiwe kugira ikoreshwe mu kunguruza abagirijwe gutera ikambi umushikirizamanza mukuru akaba atashimishijwe n'igihano Diodone yakatiwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kubw'umushikirizamanza mukuru igihano cyo gufungwa imyaka itatu n'amezi icyenda ntigihagije akaba yifuza ko imodokari n'ipikipiki yafatiwe ko vyoja mu minwe ya leta yanasaba sentare kumuhana yisunze ikirego c'uko yakoranye n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho Dieudonne Kwizera abifashijwemo n'umushingwamanza yarahakanye icyaha yivuye inyuma bene umushingwamanza wiwe bagerageje kwerekana ko atavyemezo umushikirizamanza mukuru afise ku birego vyiwe bimwe mu vyo yasaba sentare kwari gusaba umushikirizamanza mukuru akerekana aho yavuzwe yifashishije ivyegeranyo vy'abafashwe muri dosiye z'abasirikare ba mbere avuga ko bamuvuze umushikirizamanza mukuru yungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya muyinga asaba ko ibihano vyongerezwa diyudoni kwizera nawe yungururiza iyo ngingo nyene asaba kwezwa n'ubutungane sentare yaciye ishyira urubanza mu mwiherero ikamenyesha ko izofatira ku vyegeranyo vy'idosiye ya mbere kugira itature impari z'umushikirizamanza n'umushingwamanza w'uwarengukijwe ku bijanye n'aho yoba yaravuzwe n'abafashwe ubwa mbere ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika arakoze jean bosco ndarurinze reka tugaruke mu rwanda kandi aho kuri uyu wa kabiri abanyarwanda bagera ku ijana na mirongo itanu batahutse bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aba bakiriwe mu nkambi y'agateganyo ya kijote iherereye mu karere ka nyabihu mu ntara y'uburengerazuba leta y'u rwanda irahamagarira kandi n'abandi gutaha mbere y'uko sitati y'ubuhunzi ku banyarwanda ivanwaho ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka ni inkuru ya jean claude ganza munyamagana nabonye amazu y'inaha ari meza n'umwuka waho twavuye muri kongo tugeze mu rwanda twumva turi guhumeka ni umwe mu banyarwanda bagera ku ijana na mirongo itanu bagize imiryango mirongo itanu batahutse bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo biganjemo abana bakiri bato n'abadamu abenshi bavuga ko baherukaga mu rwanda mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane baravuga ko bari bamaze amezi agera kuri atatu baba mu kigo cya burungu giherereye mu gace ka masisi muri kivu y'amajyaruguru twaganiriye badusangiza ubuzima babagamo mu mashyamba ya kongo ubuzima twabagaho ni ubuzima bubi mbere tukiba mu mashyamba hari ahari bagaheza amateke tukajya gukura ko tukayarya yonyine nta munyu ntaki ubwo rero nyuma tukajya tugenda tuzenguruka aho intambara ibaye tukahava tukajya ahandi umutekano wo muri congo wo ntawo ntawo ntawo ushobora mbese nta minsi ibiri yashira abantu badashyikiragiye aho bari ukumva ngo ubu muntu wuzi ukumva ngo yapfuye ntizi ukumva ngo n'uwundi mbese nta mutekano wa ibibazo twabaga twihishahisha nta muntu wajyaga ahabona cyane ni ukugenda nyine gutyo mu mashyamba ubuzima nabagamo rwari rw'ishyamba nta kindi yabo basize bangirije igihugu bavuga ngo bazatera u rwanda ngo ntitugende ngo tubonye ibintu byo gura batubeshya n'ingabo za leta zigomye kudushakisha aho tuba duhitamo gufata umwanzuro wo gutaha iwacu muri abo batahutse hari abatandukanye n'ababo bamwe bagasiga abo bashakanye ariko bitewe n'imirwano yagiye babagatatana uyu ni mukankusi tewodozi uvuga ko bahoze batuye muri komine huye mu ijwi ririmo ikiniga avuga ko ahungutse atazanye n'abana be ndetse n'umugabo abo nabyariye muri kongo ariko narababuze nabo ntabwo nzi ahantu bari wababuze gute ni ukubera intambara yateye bari bangahe ni batatu bose nta n'umwe muzanye oya ntawe ndizanye ufite umugabo nawe ntaramuzi aba banyarwanda bavuga ko uretse kuba barabagaho mu bwoba no kwihishahisha bya buri munsi banahozwaga ku nkeke no kwamburwa utwabo n'abababwiraga ko bazatera u rwanda bakabacyura aho twagiragaho ibisambo byinshi ari ba efuderere niba ari n'abandi bake ariko masisi igira ibisambo byinshi bazaga badusanga mu mago bakaza bakatubeshya gutyo umuntu yaba afite n'imyaka bakaza bakayijyana ngo nibyo guhereza ingabo zizatera igihugu ko tubonye ko bagumye yabatubeshya byinshi duhitamo gutandukana nabo tujya gushaka aho bacyura abantu byazaga bifata ababo biraza abagore abadamu bikaza bisahura imyenda y'abaturage n'imyaka bejeje bajyana mu ishyamba muri aba harimo abagabo baje basanga abagore babo baje mbere ariko byasaga nk'uko batatira ngo bamenye amakuru y'ukuri batinyaga ko bashobora kugera mu rwanda bakicwa bakurikije amakuru bahabwaga ni iki cyabatangaje cyane mu rugendo rutari rurerure bakoze bakigera ku butaka bw'u rwanda aho twanyuze hose buriya muri congo ntawafata imodoka ngo arinde arenga kilometero ibiri cyangwa itatu bataramutangira cyangwa ngo uhure n'abambuzi ariko noneho tugere hano nta muntu wadutangiye dusohoye amahoro umukozi wa minisiteri ishinzwe ibiza no gucyura impunzi uyobora inkambi y'agateganyo ya kijote bwana david rwanyonga yabwiye ijwi rya amerika ko nibura buri kwezi bakira impunzi zibarirwa hagati ya magana inani n'igihumbi ariko ko badatinda muri iyi nkambi kugira ngo bimukire abandi nabo bakiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo kandi bifuza gutaha aha kandi hanakorera abakozi b'ikigo gishinzwe iby'indangamuntu bafasha kumenya niba nta banyarwanda basanzwe mu gihugu bivanze n'abahungutse bagamije indonke ikibazo ngo cyakundaga kugaragara mu minsi yashize mbere tutarabona abakozi ba nida hano bashobora kugera nko kuri kimwe cya gatatu cy'abatambutse bose ariko ubu ngubu mu bantu ijana na mirongo itanu baba ari benshi bari nk'abantu hagati y'icumi turakora ibishoboka ku buryo batarenze iminsi itatu muri iyi nkambi hanyuma kubera ko hari abandi benshi bategereje mu nkambi y'agateganyo ya goma turabimurira mu yindi nkambi iherereye i nyanza kugira ngo bajye gutegerereza ubundi bufasha bagenerwa nk'abanyarwanda batahutse abahungutse bahabwa ubufasha burimo amafaranga abafasha kwiyubaka nk'abantu batangiye ubuzima ibiribwa bishobora kubamaza amezi atatu no kubakurikirana aho baba bamaze gusubira mu duce bakomotsemo umwana muto kuva ku ruhinja agenerwa amadolari ijana na mirongo itanu naho abarengeje imyaka cumi n'umunani bakagenerwa amadolari ya amerika magana abiri na mirongo itanu kuri buri muntu gusa aya ni amahirwe azarangira n'itariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza uyu mwaka ubwo sitati y'ubuhunzi ku banyarwanda izaba imaze gukurwaho rwanyonga david hari ubutumwa atanga icyo nabasaba ni ukugira ngo baze mbere y'itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri muri uyu mwaka kugira ngo nabo babone amahirwe yo kubona abona ubufasha turimo guha abarimo gutahuka ubu ngubu ndetse n'abaje mbere yabo cyokora bazakomeza batahuke ko ni abanyarwanda kandi bafite uburenganzira ku gihugu cyabo repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni kimwe mu bihugu bigicumbikiye impunzi nyinshi z'abanyarwanda kandi ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko ari naho umubare munini w'abarwanyi ba fdlr babarizwa umutwe u rwanda ruvuga ko wiganjemo abasize bakoze jenoside claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo y'amerika
urakoze claude ganza imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri saa reka tubibutse inshamake y'amakuru ernest twababwiye ko kuri uyu wa kabiri mu gihugu cya australia hatangiye amatora agamije ku kwemera cyangwa kutemerera aba bana bahuje igitsina gusezerana imbere y'amategeko ya leta twababwiye kandi ko abantu bo mu ntara ya floride muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi ku wa kabiri bahava bibonera ukuntu imvura igakura hamwe n'umuyaga w'igihuhusi irma byasambuye ibyabo naho icyegeranyo cyasohowe n'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku bana rifatanyije n'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira kivuga ko bitatu bya kane by'abana n'urubyiruko bajya ku mugabane w'i Burayi bakorerwa ihohoterwa twavuze kandi ko ibihugu byo mu mugabane wa Aziya byakiye neza ingingo y'inama mpuzamahanga ijejwe umutekano ifatira ibihano igihugu cya Korea ya ruguru yamara byinshi muri ibyo bihugu bivuga ko ibyo bihano bishobora kutagira ingaruka mbi n'imwe kuri icyo gihugu inshuti mwese mukundi radiyo hejuru ya Amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushima enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na innocent yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese